umugeni wa yesu arindira umunsi w'ubwiza mbega ubuntu n'umunezero umutwaro w'ibyaha byiwe wasubiriwe n'ikanzu y'ubukwe mbega ubuntu butangaje kandi bukiza ubuntu butangaje ubuntu butunganye kandi bukayangana nk'umucyo soko ryiza ubuntu buva mu nkovu za yesu kandi muri iryo soko riva igorogota naronsemwo agakiza abakuru b'abamarayika baratangara ntibashobora gutahura ukuntu umwami yapfuye ku bwanje bashaka kubona iby'ijisho ritigeze ribona iby'urukundo rwe rwarutekanirije ubuntu butunganye kandi bukayangana nk'umuco soko ryiza ubuntu buva mu nkovu za yesu kandi muri iryo soko rivigorogota naronsemo gakiza ubuntu bwanjye buraguhagije ni ko umwami yishuye isengesho pawulo yasenze kandi ubuntu bwamubereye inkinzo ikomeye aca arakomera mu ngorane zose yaciyemo ubuntu butunganye kandi bukayangana nk'umuco soko ryiza ubuntu buva mu nkovu za yesu kandi muri iryo soko riva igorogota naronsemwo agakiza umunsi umwe nitwava hano ku isi tubohotse duciye mu marembo y'inzahabu bizoba byashobotse kubw'ubuntu gusa ukwizera n'ibyizigiro bizoshira ariko urukundo ruhoraho urukundo urukundo ruhoraho urukundo ku bw'ubuntu bw'umukiza ubuntu butunganye kandi bukayangana nk'umucyo soko ryiza ubuntu buva mu nkovu za yesu kandi muri iryo soko riva igorogota naronsemo agakiza ubuntu butunganye kandi bukayangana nk'umucyo soko ryiza ubuntu buva mu nkovu za yesu kandi muri iryo soko riva igorogota naronsemo agakiza bendata bakundwa na basiki bacu mu mwami ndabaramukije bivuye mu mutima mu izina ry'igiciro kandi ryera ry'umucunguzi mukundwa yesu kirisito ni icyifuzo cyanje kandi iryo sengesho ryanje ko imana yohezagira kino gikorane mu buryo budasanzwe kandi kibere umugisha mwese kandi isengesho ryanje rigere no kubasobanura mu zindi ndimi mu isi yose imana ibahezagire kandi bahe amajambo nyayo mukwiye gukoresha mu gusobanura mukwiye gusobanura mu ndimi zanyu by'ukuri tugeze mu gihe aho dushobora kuraramura imitwe kuko tuzi ko ubucunguzi bwacu bwegereje buri hafi twese turazi ibyo imana yasezeranye n'ibyo imana iri kirakora muri kino gihe twese turazi ibyavugishijwe muri bibiliya kandi turabona ugushitswa kwabyo mu isi yose mbere ku munsi wa mbere utangura uyu mwaka harabaye nyamugigima ikomeye mu buyapani iyo turabye ibidukikije turabona ko byose byahindutse turemera turazi yuko ukugaruka k'umwami wacu ko kwegereje cyane turibaza rero ku mirongo myiza y'igiciro yo muri bibiliya twabwiwe twasomewe twama tubwirwa twama dusomerwa iyo twabwiwe kugira ngo tuyumve tuyitege amatwi kandi twaramenye ko ubutumwa bwa nyuma bwazanywe imbere y'ukugaruka kwa yesu kirisito kandi kubwo butumwa bwamaze gushika ku mpera z'isi kandi turizera ko umwenda ndabuganamba yari uvugishwa n'imana yarungitswe n'imana kandi yasezeranywe kugira ngo ashyire ibintu byose mu kibanza cyabyo kandi iyo dusomye mu ntango z'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa dusoma ibikurikira ngo bashishikara cyane mu byo bigishwa mu byo intumwa zigisha no mu kugira ubumwe no kumanyagura umutima no gusenga bagumije ibyo mu ntango iby'inkomoko ariko none hakurikiye iki mu myaka yakurikiye ubure dutegerezwa gushimangira ko twebwe twagarukanywe ku ntango ko tuguma mu nyigisho z'intumwa uko niko dushobora kuguma imbere muri ubwo buryo bwonyine bwo dushobora kuguma imbere y'imana kandi tukaguma mu masengesho nyakuri no mu kugiranira ubumwe buva kuri mwemu kumwe n'umwami wacu no hagati yacu ubwacu umwami yavuganye nanjye inshuro nyinshi yaranavuze ati mushumba wanje nkoraniriza abantu banje abo bose bagiranye nanjye isezerano kugira ngo bashobore kumva amajambo yanjye ntidushaka kumva inkuru gusa dushaka kumva isobanuro z'abantu dushaka kumva ijambo ry'inkomoko kandi dushaka kugaruka by'ukuri ku ntango nk'uko byari bimeze mu byakozwe n'intumwa kandi turazi twese yuko twese turazi yuko nimba yaraduhaye isezerano ngo umve nzobarungikira uwavugishwa nanjye eliya dutegerezwa kugaruka ku byo eliya yakoze yakoranije abantu b'imana bari bakurikiye imyizerere itandukanye mu nzira zitandukanye hanyuma afata amabuye cumi n'abiri yubaka igicaniro maze arasemerera abwira abantu ati muzogeza ryari kuba ba nyamujijya nino dutegerezwa kuvuga cyo kimwe muri kino gihe ntibigikenewe kuba abanyamujya nino kandi niba twibagije ku bivugwa ku byanditswe muri muheburayi cya gatatu umurongo w'icumi abisirayeli havuga ngo bamba bazimira mu mitima yabo kandi ntibamenya inzira zanje abaheburayo gatatu umurongo w'icumi bantu b'imana bene data n'abashikanje dutegerezwa kumenya inzira z'umwami tumenye uko ikorana n'ishengero ryayo kandi ntitube tukigendera uko inzira z'umwami muri kino gihe uko ikorana n'ishengero ryayo kandi ntitube tukigendera mu nzira zacu bwite by'ukuri iki ni igihe gikomeye cyane kidasanzwe mbere twarabyumvise mu bikorane bimwe bimwe birangiza umwaka mu myaka ishize bamwe bakoresha bamwe bakunda gukoresha ino mvugo ngo ushobora kuba ari wo mwaka wa nyuma mu by'ukuri turafise indirimbo turirimba mu kidagi ivuga ngo ubwo yesu ariko araguhamagara bushobora kuba ari bwo bwa nyuma aguhamagaye hanyuma ngo ushobora kuba ari wo mwaka wa nyuma imana yonyine izi igihe cyo kugaruka ariko twebwe dukeneye kuzoba twiteguye reka dusome imirongo mike yo muri bibiliya kandi imana itugirire ubuntu kugira ngo buri jambo ryose ribe iryo kudukangura soma hamwe na zabok dusome Yesaya mirongo ine na kane mirongo ibiri na gatandatu igice cya mbere cy'umurongo wa mirongo ine na gatanu mirongo ine na gatandatu yesaya mirongo ine na kane igice cya mbere cy'umurongo wa mirongo ibiri na gatandatu nkomeza ijambo ry'umusabyi wanje ngashyitsa inama z'intumwa zanje amen nkomeza ijambo ry'umusabyi wanje abasabyi banje abavugishwa n'imana imana yaravuze bitaraba iravuga iciye mu bavugishwa n'imana ivuga umugambi w'agakiza ibyo gushyitsa ibyo yavugisha abavugishwa nayo yarabyishinze yarabifashe mu minwe reka tubandanye dusome dusome mu byakozwe n'intumwa igice cya mirongo ibiri umurongo wa mirongo irindwi n'indwi ibyakozwe n'intumwa mirongo ibiri umurongo wa mirongo ibiri n'indwi kuko ntacishije iruhande mbabwira iby'imana yagabiye byose amen mwenda taburanama ntiyabuze gukora ibyo yategerezwa gukora yarashyiritse umwete mbere igikorwa ibango ry'igikorwa yari afise cyo kuvuga ijambo ry'imana ry'ukuri ni nako bimeze uno munsi turafise ubutumwa bwavuye ku mana kandi tukaba dufise icyo tujejwe twategetswe n'umwami imbere y'imana ari cyo cyo kutagira ikindi tuvuga atari ibyo imana yavuze mu ijambo ryayo nicyo gituma handitswe ngo ngo harahiriwe harahezagiwe abumva amajambo y'ibyavugishwe muri kino gitabo haraheza amaso yacu arahezagiwe kubera ko abona harahezagiwe amatwi yacu kuko yumva uva w'imana niwe wenyine yumva ijambo ry'imana abandi bo bumva ibyo abandi bapfa kwivugira ndabasabye ibi bintu mubifate nkama pawulo nawe nyine yavuze inama z'imana zose murabanamu nawe nyine yakoze cyo kimwe yavuze ati nakoze cyo kimwe nanjye nakoze cyo kimwe mwene aburahamu yakoze cyo kimwe na jewe nakoze cyo kimwe muri imyaka mirongo itandatu iheze tubandanye dusome dusome abanyefeso igice cya mbere umurongo w'icyenda itwatiye ibanga ry'ibyigomba nk'uko byayihimbaye ibigabiye kera muri we no kuri ibi turavuga tuti amen yatumenyesheje ibanga ry'ibyigomba ku bijyanye n'ishengero ku bijyanye n'ishengero mugeni kandi nicyo gituma ari byo natwe tubabwira ntidufise ibyo kubabwira twebwe nyine ubwacu twigeneye yamara tubabwira gusa ibyo umwami yatumenyesheje kandi turashobora kubishingira ntabivuye mu mitima yacu tukavuga tuti yatumenyesheje ibanga ry'ibyigomba ibyo yari yaratangaje mu bihe bihoraho imbere y'uko ibihe bihoraho bishika kugira ngo natwe dushobore kubimenya natwe twarabyakiriye ku bw'ubuntu kandi turashobora kubibwira abandi nuko reka dusome muri petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa gatatu gushika kwa gatanu petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa gatatu gushika kwa gatanu reka nsome umurongo wa gatatu imana y'umwami wacu yesu kirisito ari yose iragahezagirwa yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri kugira ngo tugire ibyizigiro bizima itubyaza ukuzuka mu bapfuye kwa yesu kirisito no kuri ibyo turavuga tuti amen ukuzuka yabaye insinzi kugira ngo ubuzima bushasha bushobore ubugingo bushasha bushobore kugaragara umubiri upfa w'umwami wacu washyizwe mu mva niwo wahambwe ku munsi wo kuzuka hazutse umubiri w'ubwiza na twebwe muri twebwe dufise ubugingo bushasha ubugingo bushasha nk'uko bwagaragajwe n'ubushobozi bwo kuzuka gutyo rero natwe twahawe ubugingo busha buva ku mana ku bw'ubuntu izina ry'umwami wacu ishimwe tubandanye dusome reka dusome umurongo wa kane ngo tuze twegukire umwandu utazobora utanduye udakabirana mwabikiwe mu ijuru kuri ibyo nawe tuvuga tuti amen turi abaragwa b'imana kandi turabaraganwa na yesu kirisito kandi ibyo byose twabibikiwe mu ijuru kandi tuzogenda dutangara buri gihe tubonye ibyo imana yaduteguriye byose uko bingana reka tugume turi abizigirwa gushika ku iherezo kuko uguma ari umwizigirwa gushika ku iherezo niwe azoronka igitsibo kandi akazamugwa akajyanwa mu bwiza bwo mu ijoro tubananye dusome dusome umurongo wa gatanu mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'imana ku bw'ukwizera muzigamirwa agakiza kateguwe kuzohishurwa mu gihe cy'iherezo amen iri jambo ni twebwe ribwira neza na neza muri kino gihe twebwe abarindiriye ukugaruka kwa yesu kirisito turazi yuko azogaruka kandi ko igihe kiri hafi wenyine ubwe yarabivuze ngo nimwabona ibyo bintu byose bishitse mumenye ko mumenye ko ari hafi ku rugi kandi twarabonye yuko turi mu gice cya nyuma cy'igihe cy'ubuntu kandi ko ubutumwa bwa nyuma buri ko burashyika abo bose bagenewe kuzoba mu izuka rya mbere no mu izamugwa reka tubandanye dusome dusome yohana igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu yohana igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu kuko urukundo imana yakunze abari mu isi ariko rwatumiye itanga umwana wayo w'ikinege ng'umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira amen imana yaradukunze cyane wewe na jewe mbere n'abari mu isi ku buryo yatanze umwana wayo w'ikinege aha turabona ko havugwa iby'igorogota kandi aho niho yesu kirisito umwana w'imana yapfuye kugira apfira abahungu n'abakobwa b'imana bose yasheshe amaraso yiwe amaraso y'isezerano rishasha ku bwacu kugira ngo aduhe ubugingo budashira kugira ngo kugira ngo tumaze kwakira no kwemera imbabazi yatugiriye tumaze ibyo biba tumaze kwakira kandi tukemera imbabazi n'ubuntu wowe na jewe imana yaradukunze ku buryo yatanze yaduhaye yaduhaye umukiza kugira ngo apfe ku bwacu twaracunguwe twacitse abahungu n'abakobwa b'imana ku bw'ubuntu tubanange dusome dusome abaroma cumi na kabiri umurongo wa mbere nuko bene data ndabahanura ku bw'imbabazi z'imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera bihimbara imana niko kwikorera kwanyu kogira ikimazi no kuri ibi benda tubakunda n'abasiki bacu tuvuga tuti amen imibiri yacu ni urusengero rw'imana ngo nzuba muri bo nzuba imana yabo nabo bazuba abantu banje ubucunguzi bwarakoretse bwarabaye kugira ngo byose bicike bisha muri twebwe maze umwami ashobore kuza kuba muri twebwe kubw'ukwizera aho niho kuyikorera kwacu kogira ikimazi hamwe twofata imibiri yacu tukayiha umwami tukaba twiteguye kugira ngo umwami ashobore kuyikoresha ibe urusengero rw'imana hatari ugupfa kuririmba gusa no gusenga tuvuga amajambo gusa dukora ibikorane gusa ariko imibiri yacu ishobore by'ukuri kuba urusengero iyo dukoraniye hamwe rero dukorane nk'abana b'imana muri iyo dukorane nk'abana b'imana muri icyo gihe niho ukuyikorera kwacu kuba kogira ikimazi imbere y'inyonga z'umwami imana ibiduhe twese kubw'ubuntu kugira ngo dushobore kubaho tubeho dukore ibikorane nk'ibyo guhera muri kino guhera ubu dukore ibikorane nk'ibyo eh, dusome rero abaroma cya kabiri- cya cumi na kabiri umurongo wa kabiri na- ubu naho
Gestaltet eure Lebenswege nimwishushanye n'iby'iki gihe nach der Weise dieser Weltzeit, sondern wandelt yamara um muhinduke rwose Erneuerung eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil mugire darüber gewinnt, imitima misha welches der kugira Wille ngo Gottes mumenye neza ibyo Imana igomba sei, der gute, nibyo byiza bishimwa bitunganye rwose Gelobt sei der Herr umwami wacu nashimwe kubona darüber haben.
dushobora schenke es uns, kubona neza ibintu dass kuri wir iki cigwa imana ewe mana duhe twese dushobore kumenya neza ukugomba kw'imana ukugomba kw'imana gutunganye kuri twebwe dushobore kumenya ukugomba kw'imana gutunganye kw'ishengero kuko ntidusenga gusa tuvuga ngo ukugomba kwawe gukoreke ku isi nk'uko gukorwa mu ijuru sondern wir unser ariko Herr in nk'uko umwami Gethsemane wacu yasenze igetsemane nicht mein, sondern ariko ntibibe nk'uko ngomba dein geschehe.
ariko bibe nk'uko ugomba kugomba kwa gukoreke dushobore gusenga bivuye mu mitima yacu by'ukuri dusenge bivuye mu mitima yacu tuvuge tuti mwami mukundwa Sondern dein ukugomba geschehe kwawe in gukoreka meinem atari ukugomba kwanjye ariko ukugomba kwawe gukoreke mu bugingo bwanje Gemeinde, mbere ugomba kwawe gukoreke no mu buzima bw'ishengero in der iki ni cyo gihe iki ni igihe Wort Gottes dutegerezwa kureka buri jambo ry'imana rikagira icyo ritubwiye innerlich kandi tukaryemerera tukabyemera mu mitima yacu zu tun kandi tukaba twiteguye gukora ibyo umwami yatubwiye Wir lesen tubandanye dusome aus Epheser 4, dusome mu banyefeso 22 igice cya kane umurongo wa mirongo ibiri na kabiri gushaka kuwa mirongo ibiri na kane 4, 22 abanyefeso kane mirongo ibiri na kabiri gushaka mirongo ibiri na kane 22.
mirongo ibiri na kabiri dass ihr nämlich im Hinblick kubabwira ku by'ingeso zanyu za kera den alten Menschen ngo ablegt, mwiyambure wa muntu wa kera der trügerischen abuzwa n'ukwifuza k'uruhendo
auch ein ganz Muga- ernstes Wort.
Eh, iri naryo ni ijambo rikomeye cyane Alten Menschen mutegerezwa kwiyambura umuntu wa kera anziehen, maze mwambare umuntu musha geschaffen yaremwe mu kugororoka kw'imana uns imana allen ibiduhe Jugendlichen, twese allen, ibiha die abakiri bato älter ibihe geworden sind. Gott schenkt abasaza es imana uns ibiduhe allen, twese denn wir gehören kuko nicht in twebwe diese ntituri Welt hinein.
ab'isi Hier sind wir Gäste hano und turi Fremde.
ingenzi na kavantara iwacu ni mu ijuru abakiri bato ntibategerezwa kuja mu mahuriro y'inosi ariko bategerezwa kuguma biteguye ngo umwami abakoreshe mu bisanzwe twese twagenewe kutongera kubaho ubuzima bwacu twishakiye ariko tubwirizwa kubaho ku bw'umwami kandi tukabaho ubuzima bwiwe hano ku Wir isi lesen Vers 23 Tubandanye dusome.
und 24.
dusome mirongo ya mirongo irindwi na gatatu n'iya mirongo irindwi na Dass kane ihr dagegen im tiefsten Inneren Mugahinduka eures Geistes basha lebend mu mwemu y'ubwenge bwanyu und den neuen Menschen mukambara mirongo irindwi na kane mukambara wa muntu musha geschaffen ist.
yaremwe mu ishusho y'imana mu kugororoka no mu kwera k'ukuri o ni amajambo akomeye cyane hari ijambo ngo mutegerezwa mutegerezwa mutegerezwa ku buvuko bwa kabiri den mutegerezwa kwambara umuntu musha ein göttliches Muss für die Gläubigen. Und deshalb, Ni- ni itegeko ry'imana dass ni der itegeko ry'imana kubizera in besonderer kandi nicyo gituma dushimira umwami wacu ko kubona intumwa pawulo yabivuze mu buryo budasanzwe atari mu kubyigisha gusa ahubwo yabivuze amera nk'utuburira atuhanura ku bintu bikenewe acabishira mu butumwa yavuze ngo mutegerezwa kwiyambura umuntu wa kera maze mwambare umuntu musha yaremwe mu kugororoka kw'imana turashimira umwami wacu kubona abidufashamo niwe arema umuntu musha duteza kwiyambura umuntu wa kera Eh, umwami wacu ashimwe eh, ku- ku- ku- kuko ibyo bintu biri kubiraba Galater 5,
Eh, dusome mu bigaratiya mu bigaratiya igice cya gatanu 19 cumi n'icenda bis 21.
gushika ku- ku murongo wa mirongo ibiri Offenbar aber sind kandi ibikorwa by'akameremere kacu biramenyekana n'ibi zu ubushakanyi ibihumanya Ausschweifung, iby'isoni nke Götzendienst, Zauberei, gusenga ibigirwamana uburozi ubwansi intonganya ishari gemeine Selbst, uburake ikeba kwitandukanya ibice igono kuboregwa kudandahigwa und so weiter. Von n'ibindi bene ibyo früher gesagt. Und wiederhole es jetzt, ibyo ndabibaburi nk'uko nabibaburiye kera yuko bakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'imana Dieses ist ein so ni ijambo rikomeye cyane Hier werden fünf, hano haravugwa ibintu cumi na bitanu die zum eh, Alten- bigaragara ku muntu wa kera und dass sie nicht kandi bei uns bidategerezwa gefunden kubaho hagati yacu dass wir wirklich in den twirabe by'ukuri mu kirore cy'ijambo schauen und wenn kandi wir etwas nitwabona ikintu im Register ki- kiri muri bijya bintu twasomye byadondaguwe dann wollen wir es im Glauben duce tuciyambura nutzen mu kwizera duvize umutima umenetse und den twihane Herrn bitten, twihane maze dusabe umwami wacu adufashe twiyambure all seine umuntu wa kera abgelegt werden n'ibimuranga byose tubimu- tubyiyambure neu maze dushobore ibintu byose bishobora gucika bishaka ubw'ubuntu schauen wir alle in den Tuba- nimu- ndabasabye murabe mwese mu ki- mu kirore cy'ijambo und wir danken dem Herrn turashimira umwami kubona bishoboka yuko ibintu byose biba bishasha mu mitima yacu danken mu byumviro byacu no mu buzima wir bwacu lesen aus Galater 5, dusome abigaratiya Vers gatanu 22 und 23.
mirongo irindwi na kabiri gushyika ku mirongo irindwi na gatatu mirongo irindwi na kabiri gushyika ku mirongo irindwi na gatatu 23. Die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, ariko ibyo mwe muyama ni urukundo umunezero Freundlichkeit, amahoro Gütigkeit, kwihangana kugira Sanftmut, neza ingeso nziza in der kuba umwizigirwa kann das Gesetz keine Anklage erheben.
ubugwaneza ukwirinda bimeze bityo nta byagezwe bibibuza es ist einfach wunderbar dushimire umwami wacu ni byiza cyane Tugenden des ko Neuen ibi ni ibiranga aufgezeigt umuntu mushasha nibyo bidondo bidondaguwe hano innere kandi turashobora kuvuga bivuye mu mitima yacu tukavuga tuti mwami mukundwa ni kubw'ubuntu ibi bintu byashoboye kwinjira byashoboye kwinjira mu buzima bwacu Vya- biciye kuri mwemu yera ibyamwa bya mwemu byarashoboye kuza mu mitima yacu muri twebwe ni mu nkundire nshimangire kuri kino kintu n'abantu bangahe mu mi- mu madini ya pantekote bafise ingabire za mwemu ariko ugasanga ntibafise ivyamwa vya mwemu bafise ingabire za mwemu ntibagira ivyamwa vya mwemu ivi uko ari bibiri turabikeneye dukeneye ingabire za mwemu ariko cyane cyane dukeneye ivyamwa vya mwemu kubera ko dusoma ivyo umwami wacu yavuze azobwira bamwe bazoza azobabwi- bazomubwira bati mbega ntitwavugishijwe mu izina ryawe ntitwirukanye amadayimoni mu izina ryawe ntitwakoze ibi n'ibi n'ibi n'ibi matayo indwi mirongo ibiri na kabiri maze umwami azobabwira ati mviraho simbazi sindabazi nigeze mbamenya ibyo arashobora kuba- kubibwira abantu bafise ingabire kubera ko badafise ibyamwa bya mwemu rero bene data n'abashiki bacu bakundwa e- ico duha ivyamwa vyamwe mu bikagaragara muri twebwe maze ingabire zifatane n'urukundo rw'imana ari naco camwa ca mbere citwa icamwa ca mwemu urukundo rw'imana tugaruke kuri rino jambo imana yarakunze abari mu isi ivy'imana vyose bikoranirijwe mu rukundo rw'imana nico gituma ivy'imana ikora muri kino gihe mu gushitswa kw'ibintu bitegerezwa gukorwa vyose mu rukundo rw'imana muri abo ijambo ry'imana ririko rirashika muri bo
Aus Römer reka dusome abaroma igice cy'umunani umurongo wa cumi na rimwe Vers 11.
abaroma igice cy'umunani umurongo wa cumi Denn na der rimwe Geist dessen, der Jesu bisanzwe ariko bisanzwe mwe mu wiyazuye yesu mukuye mu bapfuye aba muri mwebwe so wird er, yazuye kristo yesu imukuye mu bapfuye izozura imibiri yanyu ipfa ku bwa mwemu wayo aba muri mwebwe
dushimire umwami wacu
ku bwa mwemu wayo aba muri mwebwe rero si ibintu byo gusigwa amavuta gusa si ibintu by'imigisha gusa by'imigisha gusa ariko biciye muri mwemu w'imana aba muri mwebwe dushimire umwami imana ku bw'ivyo nk'uko twabishimangiye ko eh, m- m- m- misi- m- ubush- eh, mu- mu- mu bi- mu bice byaheze turi urusengero rw'imana turi umubiri w'umwami turi ishengero ry'abana b'imfura kandi umwami akeneye kwigaragaza muri twebwe kandi agaragare biciye muri twebwe rero turashimira umwami kubwi- kubw'ibi bintu byose atuburira ko kandi tugashimira umwami kubona yavuganye natwe imvugo yumvikana turashimira umwami kubona yaraduhaye umutima wakira by'ukuri wakira ibi bintu mu kwizera kandi ugakora ibintu byose ibyo umwami yadutegetse tukabikora mu kumvira kose Römer 5, Eh, dusome abaroma gatanu Römer 5, abaroma gatanu umurongo wa gatanu
die Hoffnung aber führt nicht zu Enttäuschung, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen uko kwizigira ntigutetereza kuko urukundo rw'imana rwasutswe hose mu mitima yacu namwe mu yera ist.
twahawe Wieder sagen wir Dank. Die Liebe no ku Gottes bw'ibi turavuga tuti urakoze mwami durch den Heiligen Geist.
urukundo rw'imana rwasuye imitima yacu ku bwamwe mu yera Wir es betonen, twahawe nk'uko twaba twabishimangiye sondern die si ikibazo cy'ingabire gusa ariko müssen imana eh, ivyamwa vyamwe mu bisi si imana singabire gusa ahubwo n'ivyamwa vyamwe mu bwiza bugaragara Früchte kuko abantu tuzobamenyera ku ngabire zabo tuzobamenyera ku vyo bama und wir sind dem Herrn kandi sehr, sehr turashima cane rwose umwami wacu kubona Leibe ino mibiri yacu ipfa des yarashoboye guhindurwa eh, kubw'ubushobozi bwa mwemu yera nk'uko imbere muri twebwe twahindutse basha kandi nk'uko imana yaduhaye imitima misha ikaduha ubugingo bushasha ni nako izoduha imibiri misha biciye mu bushobozi bw'imana biciye mu bushobozi bwamwe mu yera bendata ba- na bashiki bacu bakundwa esi coma uwo bus- uko gusukwa kwamwe mu yera gukomeye kugashika isi coma uko gusukwa kwamwe mu yera kugashika imitima yacu inezegwe inezegwe irengegwe ndabisabye mu izina rya yesu kirisito imana ibikore muri twebwe kugira ngo habe itandukaniro rigaragara hagati y'abagira ubuntu imbere y'imana hamwe n'abapfa kuvuga gusa ubuntu von der Gnade reden, dass der Unterschied habeho itandukaniro rigaragara zwischen denen, die Gott hagati wirklich y'abizera lieben und n'abakorera by'ukuri imana diese hamwe n'aba- n'abishinga kuvuga gusa ngo turizera kandi turakorera imana habe by'ukuri itandukaniro bigaragare yuko amasezerano y'imana ariko arashyika muri twebwe kandi ko Verheißungen, turi mu gihe cyo gushyitswa kw'amasezerano nk'uko twaba twabishimangiye ko imana ko izobishitsa muri twebwe ko izoshyitsa muri twebwe ibyo yasezeranye byose ich bin einfach ndizera ntakekeranya ndizera ntakekeranya kandi ndazi ko umwami azosozera igikorwa ciwe Wir lesen tubananye dusoma aus 1.
reka dusome mu bikorino ba mbere igice cya cumi na gatanu umurongo wa mirongo itanu na rimwe na mirongo itanu na kabiri Korinther 15, abikorino ba mbere igice cya cumi na gatanu umurongo wa mirongo itanu na rimwe n'uwa mirongo itanu na kabiri seht, ich sage euch ein ihe ndababarira akabanga ihr werdet nicht ntituzosinzira twese ariko twese alle verwandelt werden.
tuzohindurwa Im Nu. In einem mu kanya gato Augenblick.
mu kanya nk'aho gukubita ingohe Saunenstoß.
aho inzamba y'iherezo izovugira Und sofort Mhm.
werden die Toten nk'uko inzamba izovuga abapfuye bakazugwa batagishobora kubora natwe tuzohindurwa
gelobt und gepriesen umwami wacu sei unser Herr.
ashimwe Wir haben es ja am
twabivuze Anfang mu ntango
Die Zeit geht.
igihe kigiye kurangira Ich meine, die nshaka Gnadenzeit kuvuga igihe cy'ubuntu und das Kommen des kandi ukuza sind k'umwami wirklich- kuregereje Es cyane.
könnte das Ku rugi.
letzte Mal sein, birashoboka yuko dass der aribwo Herr bwa nyuma umwami wacu avuganye natwe mu mvugo itomoye es könnte das birashoboka letzte yuko Jahr ari wo sein, mwaka wa nyuma in dem der Herr umwami wacu ari Verheißung ariko arashyitsa niemand amasezerano ya nyuma kennt.
nta ntumwa z'umunsi n'isaha Aber so ariko viel haben wir alle.
twaratahuye twese ibi Gott, der bintu Herr, Ima- umwami imana yarungitsemwe na Aburahamu ah, imurungikanye ubutumwa bw'ijambo n'ijambo bizokwitangira imbere ukuza kwa kabiri kwa Kristo kandi twarabishimangiye mu byo twavuze ubushize natawe mirongo irindwi na kane umurongo wa cumi na kane ibyahise uruhana cumi na- cumi na kane umurongo wa gatandatu ubutumwa butazoshira bw'agakiza bwarabwiwe amahanga yose kugira ngo bube igishinga ntahe kibera icyabona abantu iherezo rero rizoca riba nibyo umwami wacu yasezeranye nta yindi ntumwa izobaho nta n'ubundi butumwa buzobaho ubu nibwo butumwa bwa nyuma nibwo butumire bwa nyuma niwo muhamagaro wa nyuma ngo nimuze kuri jewe mwebwe mwese abarushe n'abaremerewe nzobaha uburuhukiro bw'imitima yanyu umwami wacu ariko arahamagara abanyuma kugira ngo bashobore kwihana umwami ariko arahamagara abanyuma abagize ishengero umugeni kugira ngo bashobore gusohoka kandi niba igitigiri cyakwiye ijambo duhejeje gusoma rizoca rishika Der Herr wird wiederkommen. Er wird wiederkommen.
umwami azogaruka umwami wacu azogaruka haleluya kugira ngo Und die Toten in Christus adutahukane iwacu muhira abapfiriye muri kristo nibo bazobanza kuzuka Lebenden in Christus maze abakiri bazima muri kristo nabo bahindurwe nk'uko byanditse mu itesanike ba mbere igice cya kane werden wir twese hamwe tuzaba tuzamugwa entgegen.
tuzamugwa tuze gusanganira umwami mu bicu uno munsi Worte Gottes, die geschrieben n'amajambo y'imana yanditswe ejo göttliche kumbure ayo majambo azaba yamaze gucika ukuri kw'imana yamaze gushika wurden sie in den yarasomwe muri iyi myaka ibihumbi bibiri ishize konnten all diese Bibel iyi mirongo yose yo muri bibiliya yarashoboye gusomwa ariko uno munsi turi mu gihe cyo gushitswa kw'ibyavugishijwe muri bibiliya kandi turashobora gushimira umwami wacu bivuye ku mutima kubona twarashoboye kumenya ibimenyetso by'igihe cy'iherezo no kubona twarashoboye kumva ubutumwa bwa nyuma tukabwizera kubona twarashoboye kugarukanwa ku nyigisho z'intumwa n'ukuntu intumwa zakora turizera nk'uko bizeye tubatizwa nk'uko babatije nk'uko babatijwe dukora ingaburo y'umwami nk'uko nabo bayikoze dusenga nk'uko nabo basenze twagarukanywe ku nyigisho z'intumwa kandi ubigwanya ntazoshobora kuzoba ahari wa munsi ariko umwami yashatse kugarukana byose biciye muri iri bango ry'ubukozi rya nyuma ibintu byose ngo basubize mu kibanza cyabyo twara twadondaguye imirongo ya bibiliya yose haba muri matayo cumi n'indwi umurongo w'icumi n'uwa cumi na rimwe haba maraki n'iyo mirongo yose muri bibiliya harimwo n'ibyakozwe no mu gice cya gatatu twaravuze iyo mirongo yose muri bibiliya twarayidondaguye kandi ab'imana bose barizera kandi bakagira umugabane mu byo imana iriko irakora muri kino gihe reka twongere tubivuge irindi rimwe ibyo twasomye muri jya mirongo ibiri ya mbere yo muri bibiliya umwami we yamenyekanishije imigambi yayo akiye mu bavugishwa nayo ariko arasozera imiga umugambi wiwe mu gihe cyacu niwe nyine kandi bisozera mu gihe cyacu Und wir dürfen kandi ni ku bw'ubuntu dushobora kubona tukongera tukizera kandi tukibonera ibyo bintu byose möge ese icyoma uyu mwaka ein Heiljahr ukaba umwaka w'agakiza ukaba umwaka uhezagiwe uhezagiwe mu- n'imana cyane muri mu muntu wese muri twebwe Segen des umugisha w'imana ishobora byose nube ku badusobanurira mu zindi ndimi kuri bene data bose bariko baragabura bino bifungurwa by'iburyo bw'imwemu kandi bariko baratangaza ijambo ryahishuwe kandi umugisha w'imana ube kuri abo bantu bose mu ndimi zose ababyumva bakabyizera kandi bariko baritegura glaubt es. Der Herr nimubyizere wird bei seinem niyagaruka umwami wacu azosanga umugeni atagira amarabaga atagira n'injebejebe
Bitte sorge ndabasabye mukore uko mushoboye muzobe muhari umunsi gesegnet.
mwese muhezegirwe mu izina ryera rya yesu haleluya haleluya Amen.
amen amen
In Deutsch Erlös, Erlös.
narakijijwe nakijijwe n'amaraso y'umucunguzi narakijijwe nakijijwe n'amaraso y'umucunguzi ese ukuntu umerewe neza ndi kumwe na yesu nabohowe n'amaraso y'umucunguzi nabohowe n'imbabazi ziwe zihoraho Yesu narabohotse narabohotse ese ukuntu umerewe neza iyo ndi kumwe na yesu narabohowe n'amaraso y'umucunguzi narabohowe n'imbabazi ziwe zihoraho narabohowe narakijijwe ese ukuntu umerewe neza ndi kumwe na yesu